iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri kumwe na jeffrey mutago mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya ingingo z'ingenzi muri repubulika ya demokarasi ya kongo bapfushije ababo bazira kwitabira imyigaragambyo barasaba ubutegetsi kurekura bene wabo bafunze mbere yo gushyingura abapfuye turasaba ko guverinoma ya ribera bariya abantu bacu bafunzwe bari kuzira akarengane tukajyana nabo gufatanya nabo ku kababaro gushingura iriya mirambo yacu
uyu ni umwe mu baburiye abantu muri iyo myigaragambyo yabaye mu mujyi wa goma inama rusange y'umuryango w'abibumbye ahuza abategetsi b'ibihugu binyuranye muri iyi minsi ku cyumweru i new york hano muri amerika naho icyiciro cya kabiri cy'ingabo z'umuryango w'afurika yunze ubumwe cyatangiye kuva muri somaliya uyu munsi kuwa mbere nk'uko bitangazwa n'uwo muryango aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato ntimujye kure amakuru ku ijwi ry'amerika turahere kwavugwa hirya no hino inama rusange y'umuryango w'abibumbye izahuza abategetsi b'ibihugu binyuranye ku isi muri iki cyumweru i new york muri amerika kuri wa mbere inama zabaye zibanze ku ngingo yo gutsura iterambere ku isi fidel niyo ngabo nibyo atubwira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu antonio guterres imbere y'inama yo kuri uyu wa mbere yatangaje ko ibice cumi na bitanu ku ijana gusa by'imigambi cumi n'indwi yerekeye gushika ku migambi izorama amakungu yari yishinze ariyo iri mu nzira yo gushikwako mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu guterres yatangaje ko inama kuri uyu wa mbere ku vyerekeye iyo migambi kazoba ari akaryo ku mareta ko kuza afise imigambi iboneka igenewe kwihutisha intambwe zerekeye iterambere rirama mu makungu iterambere rirama amakungu yishinze gushikako mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu irimwo kurangiza ubukene inzara gutuma abanyagihugu ku isi bashobora kuronka amasoko ntanganguvu mu buryo bworoshe hamwe no gufata ingingo zigenewe kugwanya ihindagurika ry'ibihe no gushira imbere uburinganire bw'ibitsina icegeranyo casohotse mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka cerekanye ko ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe izibandanya zerekeye ikiza ca covid 19 ingwano yo muri ukraine n'ubutunzi bucumbagira ku isi vyageramiye intambwe zigenewe gushika ku migambi y'iterambere yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu bitegekanijwe ko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden aba mu bakuru b'ibihugu abashikiranganje ba mbere n'abami baturuka mu bihugu ijana na mirongo ine na bitanu bazoshikiriza amajambo abari mu nama rusange y'ishirahamwe onu azo azotangura kuri uyu wa kabiri w'iyindwi bitegekanijwe ko perezida biden ashikiriza ijambo ryiwe kuri uyu wa kabiri co kimwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu antonio guterres abategetsi b'ibihugu vy'ubwongereza ubushinwa n'uburusiya ntibazokwitaba inama rusange y'ishyirahamwe onu ubwabo abashikiranganje bo ku rwego rwo hasi nibo bazobaserukira
Fidel niyo ngabo impuguke z'umuryango w'abibumbye mu byerekeye uburenganzira bwa muntu ziravuga ko nubwo hari amasezerano akomeje uh, kugaragara ibikorwa bibangamiye uburenganzira bwa muntu muri Ethiopia kandi bishobora guteza imvururu zikwira mu karere iki gihugu giherereyemo Diane nini nazwe abahinga ba onu bakoze amatohoza bavuga ko bimwe mu vyaha bicibonekeza muri etiyopiya birimwo ivyaha vy'agahomerabunwa ivyo mu ntambara n'ivyaha ndengerabutungane muri raporo abo bahinga ba onu bigenga bashikirije geneve mu swise bemeje ko abasirikare ba eritrea nabo mu ntara ya amhara babandanya no gukora ivyaha birimwo ivyo gufata ku nguvu mu kivunga abafasoni n'abigeme mu ntara ya oromia onu ivuga ko hari abasivile yamenye ko bahohotewe bafatwa bunyamaswa abandi bapfungirwa ubusa ku bw'abo bahinga ba onu ivyaha bicibonekeza mu bice bimwe bimwe vya etiyopiya birimwo ahanini tigreya biriko birakwiragira mu gihugu cose aho bigwiriye cane ku bw'abo bahinga ba onu bigenga ni mu ntara za amhara na oromia ku bw'abo bahinga atagikozwe ibi bikazoshobora kukwegera akarambaraye akarere kose etiyopiya iherereyemwo onu ishikirije amakenga yayo inyuma y'amasezerano y'amahoro yatewe ko igikumu mu kwezi kwa kabiri hagati ya leta ya etiyopiya n'abarwanya ubutegetsi bwayo mu ntara ya tigreya muhamed chande otom atwara umurwi w'abahinga ba ba onu bigenga bakoze amatohoza yagize ati amasezerano yatewe ko igikumu ashobora kuba yaratumye inkoho zitacumvikana cyane ariko ntiyatoreye umuti amatati ari mu buraruko bwa etiyopiya cyane cyane mu ntara ya tigreya nta mahoro ayo masezerano yazanye
icyiciro cya kabiri cy'ingabo z'umuryango wa afurika yunze ubumwe cyatangiye kuva muri somaliya uyu munsi kuwa mbere nk'uko bitangazwa n'uwo muryango iyi ni gahunda ikurikije ingengabihe yo gushyikiriza ingabo za leta gahunda yo gucunga umutekano w'igihugu oriyani itanga ishaka ibyo bibaye nyuma yaho akanama ka onu kajejwe umutekano kari karatanze uburenganzira bw'umugwi mushasha uzwi nka atmis bwo gufasha kugarukana umutekano muri somaliya gushika mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kane icyo gikorwa kigiye gutahukana abasirikare ibihumbi bitatu mu bashika ku bihumbi cumi n'icyenda amajana atandatu na mirongo ibiri na batandatu bari bagize izo nteko z'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika igice cya mbere cy'ibikorwa by'izo nteko zari zaje ziva mu bihugu bitandukanye cyari kigizwe n'abasirikare ibihumbi bibiri abo nabo bakaba barakuwe muri somaliya mu kwezi kwa gatandatu aho basubiza icese ikambi zitandatu e, z'icyo gihugu ejo ku munsi w'imana abasirikare b'igihugu cy'u burundi barasubije igisirikare cya somaliya inkambi ya biyo ade iri mu bumanuko bw'intara ya hishabel iri hafi y'umugwa mukuru wa mogadishu komanda lieutenant colonel philip butoyi niwe yari ahagarariye icyo gikorwa cyari cyateguwe n'igisirikare cya somaliya ibinyamakuru bitandukanye byatangaje ko komanda butoyi yamenyesheje ko igisirikare cy'u burundi cyagiye kirakurikiranira hafi ukuntu igisirikare cya somaliya cyagiye kiratera intambwe zishimishije mu gukingira igihugu cyabo yongeye ko agira ati twarabonye uko abasirikare bakora ibitero uko bagarura uturere n'ingene bacungera neza utwo turere bigaruriye muhadini ahmed major w'igisirikare cya somaliya yashimiye icese inteko z'igihugu cy'u burundi agira ati turashima ingene bitanze bagashyira ubuzima bwabo mu kaga bakemera amaraso yabo agaseseka kugira bakingire igihugu cyacu umwansi
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mugeno kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho kuri x facebook instagram na youtube mudusanga kuri voa radiyo yacu mu kanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika mu karere turahera muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abapfushije ababo mu myigaragambyo yabaye tariki ya mirongo itatu ukwezi kwa munani mu mujyi wa goma basaba leta ko ifungura ababo bafungiye kwigaragambya mbere y'uko itangira igikorwa cyo gukingura abaguye muri iyo myigaragambyo bishwe n'inzego z'umutekano z'icyo gihugu cimi shukran bakomera mu masaha ya mu gitondo kuri wa mbere abicu ababo bahuriye kuri radiyo wezo wa neno y'itorero wazalendo iri muri komini ya goma hamwe n'ibitaro bizwi nka sebeka ndosho ibi ni bimwe mu bitaro byashyizweho imibiri y'abaguye mu myigaragambyo ni naho bamwe mu bakomerekeye muri iyo myigaragambyo bavurirwa imibare yabo ntiramenyekana aha wahasangaga udutsiko twinshi tw'abantu baganiraga kuri ubu bwicanyi bwabaye mu mujyi wa goma mu magambo yuzuye agahinda abicu ababo muri iyi myigaragambyo bavuga ko batiteguye kwemera ko abo bashyingurwa hatarakorwa iperereza ryimbitse kuri ubu bwicanyi ibi ni nyuma y'uko ibiro bya guverineri w'intara ya kivu ya ruguru bishyiraho itangazo ryemeza ishyingurwa ry'imirambo irenga mirongo ine n'itatu mu gitondo kare kuri uyu wa mbere iri shyingurwa kugeza ubu ntabwo riraba
mu by'ukuri aba bantu bari bakwiye gushyingurwa kandi ntabwo bari bakwiye gushyingurwa uyu munsi baba barashyinguwe igihe bapfaga kandi ikitubabaza ni uko ibi byose biba ari guverinoma yabishe ubwo rero urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane ni amabura kindi twaje kureba nimba bashobora kubashyingura uyu munsi ariko ntabwo ibintu birimo kugenda neza guverinoma yacu rwose ntabwo yubaha abaturage
amani vano umugabo w'imyaka mirongo ine n'ine yapfushije umwana w'imyaka cumi n'itandatu muri iyi myigaragambyo avuga ko we kugeza ubu atarabona umurambo w'umwana we turaje guhamba abantu bo tutabonye kandi abandi bacafunzwe ntabwo bari babarekura ariko ngo baje guhamba abandi abandi twababuze hari abantu babuze bene nyina bene mama ba nyina ba se ba data barabuze ntabwo tuhemeye ko baje guhamba abantu bacu batari batwereka iyindi mirambo hwiri umubare watangajwe na guverinoma ya kivu ya ruguru mu itangazo ryayo ni imirambo mirongo ine n'itatu iteganywa gushingurwa ariko abakozwe n'ubu bwicanyi bavuga ko zimwe mu mpamvu zibatera kutitabira ibikorwa byo gushyingurwa ari uko kugeza ubu leta idatanga imibare nyakuri y'abayiguyemo hesabu ni nyingi sana kuna wale ambao walipotezwa imibare ni myinshi cyane ku buryo kugeza ubu abenshi tutarabona n'abacu ubwo rero urumva biragoye cyane icyo dusaba cya mbere ni uko batwereka imibare nyakuri y'abantu baguye muri iyi myigaragambyo ni agahinda gakomeye twebwe ntidushobora kubyemera bamanze batubwire imibare nyakuri y'abantu baguye muri iyi myigaragambyo
nshimiyimana jean pierre we abona ko mbere yo gushyingura abaguye muri iyi myigaragambyo abafungiwe muri gereza zitandukanye bagomba gufungurwa ibindi bigakurikiraho turasaba ko guverinoma ya ribera bariya abantu bacu bafunzwe bari kuzira akarengane yamara kuribera bari abantu bacu bafunzwe tukajana nabo gufatanya nabo ku kababaro gushingura iriya mirambo yacu kuko hari abafunzwe banabuze n'ababyeyi babo bakaba bari mu munzenze abagize amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu mu ntara ya kivu ya ruguru bo bavuga ko kugeza ubu abafungiwe muri gereza barenga magana abiri felicien tumusifu wo mu ishyirahamwe la voix de marginalize avuga ko mu gihe nta gikozwe ku ifungurwa ry'aba bantu aya mashyirahamwe ari bukore imyigaragambyo ku rwego rwo hejuru Les services de sécurité, notre armée détient toujours les rescapés du trans dans la prison abashinzwe umutekano barimo polisi yacu ndetse na FRDC kugeza ubu ngubu bafunze abantu benshi ndetse turabara abarenga magana abiri bari muri za gereza zitandukanye za hano muri Goma ibyo rero bituma tutizerana gato ibyo bavuga mu by'ukuri nta gushyingura kugomba kubaho habe na gato mu gihe abo bantu bose bari mu magereza batarafungurwa niba bidakozwe vuba na bwangu turategura imyigaragambyo ku rwego rwo hejuru d'envergure pour qu'on amène notre gouvernement à respecter la population.
uretse itangazo rivuga ku gushyingurwa kw'aba bantu ntacyo ubuyobozi bw'intara buratangaza ku by'aba baturage basaba twagerageje kuvugisha komiseri kukalipopo ramiwold wungirije umuyobozi w'intara ya kivu ya ruguru atubwira ko ari mu nama ko aza kutuvugisha soje ariko twongeye kumuhamagara ntiyafata telefoni biteganyijwe ko mbere yo gushyingura aba bakongomani haza kubaho ibiganiro byihariye hagati y'ababuze ababo na bwana peter kazadi minisitiri w'umutekano wa kongo ibi biteganyijwe mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere kuva tariki mirongo itatu ukwezi kwa munani uyu mwaka w'iyi myigaragambyo yabereye hamaze gufatwa abofisiye bane b'ingabo za kongo frdc barimo umuyobozi w'itsinda ry'ingabo rishinzwe kurinda umukuru w'igihugu rizwi nka garde republicaine n'abayobozi ba polisi y'igihugu bagera kuri batatu aba bose bashinjwa kuba baragize uruhare rukomeye muri ubwo bwicanyi bw'abasivile leta yatangaje ko hari mirongo ine na batatu mu mujyi wa goma uwahoze ari guverineri wa gisirikare liyetena generali constant makongba yasimbuwe by'agateganyo ku mirimo ye ubu wamusimbuye ku bikorwa bya gisirikare byose byo mu ntara ya kivu ya ruguru ni generali peter chirimwami jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma ijwi ry'amerika uru wa mbere uru wa mbere uri gitego
ijwi ry'amerika ikujyane mu rwanda aho urukiko rw'ibanze rwa rubavu mu burengerazuba bw'icyo gihugu rwafunze by'agateganyo abagabo umunani bakekwaho ibyaha by'iyicarubozo byahitanye abafungwa bagera kuri batandatu muri gereza ya rubavu abafunzwe barimo abahoze ari abayobozi bakuru b'iyo gereza eric bagira ubusa bimyoreza icyarimwe mu rukiko ubundi bagacishamo bakazunguza imitwe uko niko abavandimwe b'abaregwa bitwaye nyuma yo kumva icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa rubavu ni icyemezo gitegeka ko abagabo umunani mu icyenda baregwa ibyaha by'iyicarubozo muri gereza ya rubavu bafungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu abo bagabo barangajwe imbere na inosan kayumba wayoboye iyo gereza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ubutabera bw'u rwanda bubarega ibyaha byo gukubita no gukomeretsa byateye impfu z'abantu bagera muri batandatu mu by'urukiko rwasuzumye ku isonga hari inzitizi zatanzwe na augustin uwayezu ko yafashwe bagafungwa binyuranije n'amategeko umucamanza yateye utwatsi iyi nzitizi avuga ko yafunzwe byubahirije amategeko naho kuri iyi nusa agapira watanze inzitizi ko yaburanishijwe ku byo atabajijweho mu bugenzacyaha nawe urukiko rwavuze ko iyi nzitizi nta shingiro ifite umucamanza ntiyasubiyemo ijambo ku rindi ku bijyanye n'imiburanire ku baburanyi bombi yavuze ko yasuzumye impamvu zikomeye zituma buri umwe mu baregwa yakekwaho ibyaha kandi akanafungwa by'agateganyo cyangwa se bikamubera ikinyuranye agasohoka mu buroko urukiko kandi rwasuzumye imyiregurire y'abaregwa icyenda bakekwaho kwica uruboza abafungwa ruvuga ko rwanasuzumye imvugo z'abatangabuhamya bashinja rusanga zifite ishingiro urukiko rwavuze ko rwanasuzumye ya raporo ya muganga mukuru mu bitaro bya gisenyi yatanzwe n'ubushinjacyaha ni raporo igaragaza ko hari abafungwa gereza ya rubavu yajyanaga mu bitaro bamaze gupfa nyuma hagakorwa andi maraporo agaragaza ko bazira impfu zisanzwe nyamara bapfuye bazira inkoni nyuma y'iryo sesengura urukiko rwasomye mu minota igera mu icumi rwemeje ko hari impamvu zikomeye zituma inonsa kayumba wayoboraga gereza ya rubavu efuremu gahungu wamusimbuye kuri uwo mwanya augustin uwayezu wari wungirije gahungu n'abandi bacungagereza barimo inosa gapira marcel bikorimana jean dodier baziga ndetse n'abafungwa patrick nahimana na mugenzi we inosante ziyaremye babafashije mu kwica uruboza abafungwa bagenzi babo bakekwaho ibyaha rwavuze kandi ko hari impamvu zikomeye zituma abaregwa uko ari umunani bakurikiranwa bafunzwe muri gereza mu gihe cy'iminsi mirongo itatu y'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi bitandukanye no ku mucungagereza james hodari wanayiburaniye muri urubanza nta mpamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha yewe nta n'impamvu zikomeye zituma akurikiranwa afunzwe uko niko umucamanza yavuze ni urubanza rwasomwe abaregwa batari mu rukiko mu ijwi rituje umucamanza arangije gufata icyemezo yabajije abavandimwe b'abaregwa niba hari ufite icyo atumvise cyangwa se asobanuza bimyoreje icyarimwe banazunguza imitwe kuva bicaye kugeza bahagurutse mu cyumba cy'urukiko nk'ikimenyetso cyo kutanyurwa n'icyemezo umucamanza yafatiye abaregwa hanze y'urukiko ziyadamu kansanga umunyamategeko wunganira inosa kayumba yavuze ko icyemezo cy'urukiko kitabashimishije kandi ko biteguye kukijuririra icyemezo cy'ubucamanza ntabwo kidushimishije ari nayo mpamvu natwe tuzajurira mu minsi itanu nk'uko biteganywa n'itegeko aho kitabashimishije ni hehe ni uko urukiko rwemeje ko kayumba inosa hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa byateye urupfu nyamara twabashije kubagaragariza ibimenyetso byose bigaragaza ko nta ruhare yari abifitemo kandi n'icyo gihe icyo cyaha kiba ko atari ahari ko yari yagiye mu butumwa i kigali ku bandi bavandimwe byari bigoye kugira icyo batangaza nk'umusaza shadarake rutagura abereye se wabo efuremu gahungu amarira azenga mu maso ubwo twamubazaga uko yakiriye icyemezo byamugoye kugira icyo arenzaho ubundi azunguza umutwe emmanuel ndagijimana ni umufungwa wabaye intandaro yo gutuma iri yicarubozo rimenyekana mu magereza inzego zibishinzwe zihita zifata abakekwaho ibyaha muri gereza ya rubavu nyakiriba ijwi rya amerika yafashe umwanya wo kumwitegereza baramukubise hafi yo kumucaho ikibuno kumureba bisaba kuba ufite umutima ukomeye kuri uyu munsi urukiko rwafasheho icyemezo ni akanyamuneza kuri ndagijimana nishimye cyane kandi ndanezerewe rwose nta kindi navuga uretse kuvuga ngo harakawe ubutabera mu rwanda n'urukiko ku kazi rwakoze kandi rwose ndanezerewe cyane kuri uyu munsi sinzi ukuntu nabivuga ku rundi ruhande kubera ubumuga abaganga bemeza ko bukomeye ku kigero cya mirongo inani ku ijana yavanye muri gereza imibereho kuri ndagije imana imubereye ingume muri ubu buzima busanzwe mbarimo bwa buri munsi bwose burangoye ubuzima bwo kubaho ntacyo nkora naramuganye ko ntacyo nakwimarira imibereho ya buri munsi irangoye no mu bijyanye no kwivuza rwose nkaba nsaba ko rwose leta yakomeza kumfasha ndetse n'ababishoboye bakamfasha kandi banazaha umugisha murakoze uru ni rwo rubanza rwafatwa nk'imboneka rimwe kuri ibi byaha byakunze kuvugwa cyane mu magereza yo mu rwanda imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka human rights watch amnesty international n'iyindi yakunze gutunga agatoki ibikorwa nk'ibi mu magereza yo mu rwanda ingingo ubutegetsi bwamaganira kure buvuga ko iyo miryango nta cyiza yabona ku rwanda kuri kayumba buraho bubaye ubugira kabiri afunzwe bwa mbere yazize ubujura bwisunze ikoranabuhanga aho yayoboraga gereza ya mageragere ari kumwe na bagenzi be bahamijwe kwiba amapawundi abarirwa mu bihumbi birindwi y'umwongereza wari uhafungiwe bayakuye ku ikarita ye yifashishaga eh bagira ubusa ijwi ry'amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda
tuve mu rwanda tujye mu burundi aho umwaka w'amashuri ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itatu ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ine watangiye kuri uyu wa mbere ibikoresho by'ishuri birahenze bamwe mu babyeyi baravuga ko kohereza abana ku ishuri bisigaye bibasigiye ubukene iyi ni inkuru ijwi amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi turagezwaho na tirive ndayishimiye ugeze mu bibanza bidandarizwamo ibikoresho by'abanyeshuri ubona amameza yuzuyeko amakaye imyambaro y'ishure ibitabo n'ibindi abadandaza nabo bicaye batekanye bakubonye bahagurukira rimwe kuguha ikaze bagutanguranwa ibyo ngo bigaterwa n'uko ati abantu baza kubashorera ibyankenerwa ku banyeshuri ngo birazimbye haba amakaye canke imyambaro y'ishure n'ibindi ababyeyi twasanze mu masoko y'imihingo itandukanye y'igisagara ca bujumbura baje kugurira ababo ibikoresho by'ishure bamwe bamenyesheje ijwi ry'amerika ko batorohewe mu myiteguro yo gutangura ishuri kubera ko ibintu nka byose byazimbye naje kugura ibikoresho by'abana biciro kweri birazimbye cyane rwose urabye uko twarungika abana mu myaka yahera ibintu bitera bizimba gusumba ko bya- byari kera ubu uye amakaye yaraduze cyane rwose ibintu byose byangombwa kugira umwana ajye ku ishuri yaba uja muri mu mu mashuri y'indaro ibintu byose byankenerwa kugira ngo ajye ku ishuri byarigwije ko nka kabiri kabiri ko twahora tubigura kera ntibitworohera kubera birazimba turaje tuje kurondera amakaye aratuzimba cyane ariho nk'ibyo tutararonka iniforume z'abana mugabo turimo turagerageza tubona ko ntiturakwiza kandi tubona amashuri ari mu gutangura uyamenyesha ko kubera kwitangira ico gikorwa kugira ngo abana biwe bashobore kuja kwiga bafise ivyankenerwa bigiye kumusiga mu bukene budasanzwe asaba ababijejwe kugira ico bakoze ibiciro bikagabanuka tuzosigara mu bukene cyane hari ukwikokora kudasanzwe kugira ngo umuntu yitange umwana ashobore kujya ku ishuri n'abasigaye naho azoja ku ishuri atashe no kumurondera ibyo afungura bizoba- bizoba biba ikintu kitoroshye cyane kubera kwitanga twagize kugira ngo umwana ajye ku ishuri hari hakwiye kuba impinduka ku bintu bijyanye n'ibiciro by'iki gihe hama abantu natwe tukoroherwa kugira ngo tubike n'abana ku ishuri no ku badandaza b'ibikoresho by'ishure bo muri ibyo bice bitandukanye by'igisagara ca bujumbura basa nk'abiyicariye barindiriye ko umunsi uhera nabo nyene imyidogo ni nk'uko kw'abavyeyi bashikiriza ko abaguzi batariko baraboneka n'abaje batagura neza nk'uko byahora abaguzi ntibariko baragura neza biva uyu mwaka nta baguzi bahari baza babaza bababwira amabeyi ngo birazimbye nawe ukaraba uko uba wararanguye naho nayo wakose ikibanza guhombesha tuhitamo kugumiza aho nyene kugira uronse uwuguramuho uronse uwutagura urakawe ko nta bakiriya bahari ntibariko baragura muri make urabona ko nabuze n'ababa baramvugisha kugira itiro riheho ntariko araraba ingene abaguzi bariko baraza tugereranije no mu yindi myaka twahora tuza tudandaza amakaye ni ukuri biratandukanye cyane kuko uyu mwaka nta baguzi bariko barisukira cyane kuza nk'uko byahora natwe biradutangaza nta baguzi tubona nibaza ko bwoba ari ubukene bwoba buri mu gihugu ico bahuriza ko n'abaguzi bose basaba ko hogira igikozwe na cane cane mu kugabanya amatagisi kuri ivyo bikoresho kugira ngo ibiciro bigabanuke nabo bashobore kudandaza twocerekeza kuri leta kugira ngo irabe ku matagisi ukuntu batugabaniriza amata- amatagisi kugira ngo n- abasumyi basumye batidoze ntabe iduka ry'ibiciro rirengeje urugero turasaba kugira tudandaze hama dusubize ingorane natwe tujye inyungu ansigaje iminsi mike hama ntawe nanzobitahana nka vyose ku mashuri amwe amwe yo mu buraruko mu bumanuko n'ayo hagati mu gisagara ca bujumbura twagendeye uhageze usanga ibiro by'abayobozi byuguruye ababyeyi bamwe bazananye n'abana babo baje gusaba ibibanza usanga batonze barindiriye kwakirwa hari n'aho usanga abafundi bariko barakora bongera basanura intebe bamwe mu bayobozi twavuganye bemeza ko biteguye gutangura umwaka w'ishure ariko ko hakiri ibibuze na cane cane abigishwa hamwe na bimwe mu bikoresho mfashanyigisho ku ishure turiko turitegura nk'uko abandi bariko barabikora bibuze biriho murabona ko hari heruka gufatwa ingingo yo gusha muri mu karuhuko k'izabukuru abigisha atari- batari bakeya natwe twasigaye inyuma tuzotangira rero umwaka w'ishure abo bigisha atarasubirizwa ico ni ikibazo ca mbere hanyuma ikoresho cane cane izo ntebe n'ibitabo ibitabo birashaje n'izo ntebe zirashaje ibitigiri ni umurengera cane cane cane mu mwaka w'indwi no mu mwaka wa mbere aho iwacu no mu mwaka wa gatanu ibitigiri ni umurengera gose aho tuzosanga dufise abana barenga ijana mu kirasi kimwe imyiteguro yo gutangura umwaka w'ishure irarembye igeze kure tugiye gutangura umwaka dufise abanyeshure baba baba igihumbi n'amagana umunani mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka w'icenda dufise intebe zishaje za kera abavyeyi baragerageje guca mu kuboko ariko ntabwo vyakunze yuko bo- ntivyokunda yuko bobiheza hatabonetse umuntu adufasha wundi abakozi nabo hari abagiye mu zabukuru turindiye cya kibazo ko gihera kugira ngo badus- babasubiririze ibitabo navyo bikenye cane mu gice ca kane c'ishure shingiro andi majambo igice ca gatatu c'ishure shingiro n'ica kane c'ishure shingiro nico dutanguye dufise ikibazo gikomeye c'ibitabo kuko hariho ibisata bimwe musanga atagi atagitabo na kimwe dufise cyangwa usanga dufise kimwe canke bibiri abo bayobozi basaba ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi hamwe n'abo bose bafise ico bofasha na cane cane mu gisata c'indero kubafasha mu vyo abavyeyi badashobora ico kugwa ico twe tudashobora dush- tudashobozwa eh, n'abadukurira dushobozwa na leta cyane cyane cyo gusubiriza abo bigisha intebe zikaboneka kugira ngo abana bige neza icyo rero ishuri cyangwa ababyeyi uhura badashoboye kubikora bakabishozwa na leta turizera yuko ubushikiranganje nk'uko bwabisezeranye yuko buzosubiriza abantu bagiye mu zabukuru ko hamwe bose babasubiriza twoca dusigarana umukusa kivi umwe gusa mugabo hamwe batoba babadusubirije twoca tugira abakutsa kivi batandatu ubwo rero abavyeyi byaca biba umuzigo kuri bo nk'umuyobozi ni uko gusaba uwo wese yokumva ijwi ryacu afise icyo yoterera mu vy'indero canke se abasanzwe bafise mu kuboko ko bogerageza bakumviriza n'ijwi ryacu uwo yobona yuko ari ikintu yokora muri ivyo imiryango iruguruye kugira ngo babe yoshobora kugira icyo adufashije kuri ico kibazo kijanye n'abigisha ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi buri kumwe n'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bwaratunganije ikibazo co gutanga akazi ku barimu ibihumbi bibiri n'amajana icenda na cumi na babiri ku wa mirongo itatu z'ukwa munani ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ikibazo cidogerwa ko caranzwemwo utunenge haba ku bagikoze n'abagikoresheje abagikoze bidoga ko batafashwe kumwe kandi bariko bakora ikibazo kibaha akazi kamwe hamwe n'utunenge twibonekeje mu ikosogwa n'itangwa ry'umwimbu ibyemezwa ni uko mu gisagara ca bujumbura abashikiranganji babiri w'abakozi n'akazi deho rusengwa mihigo n'uw'indero n'ubushakashatsi francois habyarimana bishikiye ku itariki ya cumi na kabiri ukwezi kwa cenda muri deseye ntahangwa na mukaza bagafuta ibyakozwe muri ntahangwa bagashinga ko kizosubirwamwo twasanze yuko bidashimishije na gatoya kandi bibabaje kubona umuntu ava mu ikomine akaja mu yindi akaba afise amanota make cyane ariko bakamwongerereza gushika hashikana ijana ku ijana kubera ico rero twemeje yuko byabaye muri ntahangwa habaye ibintu bidatomoye na gatoya hakabaho n'amakopi utabona iyo ajava ingingo rero twafashe ni uko ivyerekeye ikibazo cyo muri ntahangwa kizosubirwamwo kirahagaritswe byose bizosubirwamwo profili zose hanyuma iyo komisiyo kominari ijejwe kwinjiza abakozi bashasha arivyo recrutement nayo nyene irahagaritswe uko mubivuze kuri mwabivuze neza cyane rwose ko nivyo bumvikanye kubona hariho feye blanche itabonetse iyo ni ingorane ikomeye cyane bisigura yuko icyo gikorwa cya rokiritema kitakozwe neza mu runani mpuzamasendika akorera mu gisata c'indero ku rwego rw'igihugu fenasebu antoine manuma rurongoye asaba umushikiranganji gusubiramwo uburyo ico kibazo gikorwa n'uko gikosorwa ni uko twokebura izindi komisiyo kominari tutaraja kuraba ingene zakoze hamwe boba barakoze agakosa aka canke kariya bakabigira nkana babitumenyeshe tutaririrwa turaja kubiraba n'ahandi hoho tukazoja kubiraba tukabibona ni ukuri nabo nyene ibihano birategekanijwe ibi bihano bibwiza gufatwa kugira ngo bibere akarorero n'abandi ejo cyangwa hirya y'ejo tugasubira gutunganya iyindi rokiritema bamenye yuko uburonka akazi ari uba bikwiye mugabo atakamwana wa mama gakora muri leta abyeyi leta nkozi umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi francois habyarimana yagiriye kagabisha ko no mu bundi burere hari ibitagenze neza bidakosowe abahajejwe bazofatirwa ibihano ikibazo cahawe abipfuza guhabwa akazi k'ubwigisha caranzwe n'amahinyu afatiye ku gutangaza canke kurondera gutangaza amanota atariyo ku bakoze ico kibazo bamwe bamwe mu ntumbero yo kubashira imbere ayo mahinyu rero yibonekeje mu mihingo myinshi y'igihugu igituma nyamukuru biva ko ni uko abahabwa akazi ari bake kandi abakarondera ari benshi hagaca hajamwo ka mwana wa mama canke ibiturire abatakabatakamba ni benshi basaba kurenganurwa mu runani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu burundi fenaseb tugasaba ubushikiranganji bubijejwe kubandanya amatohoza aho hose amanyanga ashikirijwe kugire koko hahabwa akazi ababikwiye mbere n'uburyo bwo gutanga no gukosora ivyo bibazo bwosubirwamwo abakutse kivibo bidoga ko bitanga ariko hagera gutanga akazi ibisata bafashamwo ntibishigwe imbere mu bikorwamwo ikibazo c'akazi basaba ko impapuro z'umutsindo zabo zohabwa agaciro mu gihugu cose kugira ngo bashobore gukora ikibazo c'akazi aho bakenewe hose tubashimira inshuti mwari muduteze amatwi kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mukomeze kumerwa neza